mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze inshuti bakunzi mubandanye gutega amatwi ibiganiro byacu vy'uno munsi mu ikoraniro riheruka guhuza abapfasoni bari mu nzego zitandukanye mu burundi riyobowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeline ndayishimiye yaneguye ico yise imwe mu mbi yateye abapfasoni bari mu nzego zo hejuru bagendana amafaranga angeline ndayishimiye yavuze ko iyo mpwemu yise mbi iri kwituma ingo zisambuka yongera ashimangira ko abashaka ko abapfasoni bangana n'abagabo mu burundi boteshwa bagata kuko ivyo bitazokwigera biba muri ico gihugu ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntibwakiriwe kimwe n'impande zitandukanye bamwe mu bapfasoni barimwo abaharanira agateka kazina muntu bati ukungana ni ngombwa abandi nabo bati uko kungana kurasambura imiryango reka tube turabiretse ikibazo c'uburinganire ariko kunganisha abapfasoni n'abagabo mu burundi cifashe gute izo mpande twumva zitakivuga ko rumwe zishimikiza iki mu kwemeza ko aho bahagaze ariho uburundi bwokuririra mu guteza imbere umubano mwiza w'ingo umwigeme canke umupfasoni hambavu y'abavuga ko ageze mu muhana iwe abwirizwa kumva ko umushinga ntahe ari waganza akagenzura mu buzi butandukanye arahabwa amahirwe angana n'aya musaza we utwo tubazo turaza kuduca irya nino muri muri sanga y'uno munsi mugiye gushikirizwa na joe diane ninazo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro imbere yo kwinjira mu kiyago nyezina reka tubanze twumve umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u burundi angeline ndayishimiye agaruka ku vy'uburinganire hagati y'abagabo n'abashingantahe hariho impemu mbi y'ubugarariji yamaze gutera abakenyezi bagendana amahera ku mufuko ibyo rero bivana n'uko umuntu aba yarakuze bivana n'indero umuntu aba yarahawe akiri muto yavuze yuko bisambura ingo nibyo iyo ugiye kubaka utateguwe bitegeza gushika niyo mpamvu ndabahamagariye abana banyu b'abakobwa bicarire mubabwire icyo bategerezwa gukora kugira ngo ntibazotumare amazi hariho n'ibyavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane na wenyine yaduhaye impanuro yavuze ku bijyanye no kungana kw'ibitsina ntaho bizokwigera biba ntaho byigeze biba kandi ntibizokwigera biboneka nagira ndabahe akarorero murazi ko leta mbyeyi leta nkozi leta nsenzi yarahaye agateka ku mukenyezi kandi gahagije tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore naganda bereke urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuha ngo akugururire kubera iki utari kujya uyugura iryo cupa ako ni akararo gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza mubyibagire mu gihugu cy'u Burundi ibyo ntawe bizokwigira biba niho kutubahana bitangurira na bivuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo nk'uko kirisito nawe ariwe mutwe w'ishengero murumvise ico umupfasoni w'umukuru w'igihugu mu burundi yavuze mu nama iheruka kumuhuza na bamwe mu bapfasoni bari mu nzego zitandukanye muri ico gihugu abatumire rero tugiye kuyaga ku vyerekeye vy'ukungana hagati y'abashingantahe n'abapfasoni babo canke abash- abakobwa mu mihana itandukanye na basaza babo ni pamela mubeza umupfasoni aharanira agateka kazina muntu na cane cane k'abakenyezi n'abigeme pamela aremanga adahigama ko ari mu bitwa abafeminists naho rero umubeza abarizwa muri canada mu gisagara ca ottawa urugamba rwo guharanira ivy'agateka k'abapfasoni n'abigeme yaruhereye mu burundi ikaze pamela muri muri sanga y'uno munsi dusangire ikiyago mwaramutse ego pamela sindakurengeye akarimba ivuga ko wemanga udahigama ko uri umufeministe Uh, ndi umufeministe ndabyemera ni biri mu mu- mu byo nkora iminsi yose turaza kubigaruka ko aza Yego.
kutubwira icyo umufeministe bivuze twumve ni- nimba hari icyo bishobora gufasha mu vyerekeye guteza imbere uburenganzira bw'abapfasoni n'abigeme yego cyane ego pamela ah, ntituza kwisangiza ikiyago ariko mu burundi turi kumwe na madamu donavine kwizera madamu donavine ni umupfasoni aba mu gisagara ca bujumbura arakurikiranira hagufi ibiba hirya no hino ku isi twamikoze kugira ngo nawe nyene dushobore gusangira ikiyago twumve mu burundi uko vyifashe twumve nawe icagona donavine kwizera ikaze muri muri isanga y'uno munsi kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga murakoze cyane diane ndabashimiye kuba mwantumiye kugira nanjye nk'icyo nterereye muri iki kiganiro Ego.
murakoze Mm. donavine wumvise ijambo ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u burundi angeline ndayishimiye agaruka ku kungene abapfasoni mubwirizwa kwitwara wubyakira gute uvyumva gute niko vyifashe niko bibwirizwa kugenda Ah, jewe ijambo nararyumvise ngerageje ah, kuri kurica hirya no hino ni ijambo ritambabaje kuko ni ijambo nemera rwose Ah, kuko sinzi ko mwagerageje kumviriza neza yari karatandukanya amabanga abakenyezi bashobora kugira muri politiki cyane mu buzima busanzwe ari ku kazi n'amabanga bafise mu rugo amabanga umukenyezi afise mu rugo n'igihagararo umukenyezi afise mu rugo kiratandukanye n'ico aba afise ku kazi ku kazi umukenyezi ashobora kuba ari umuntu arongoye abandi mugabo yagera mu rugo nk'uko ijambo ry'imana ritubwira siwe aba akirongoye ahubwo n'umugabo arongora kuko ijambo ry'imana riratubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo umugore n'umufasha Ah, ijambo jewe ntiriryigeze rinambabaza kuko bisanzwe ariko ndabitahura uko nyene nawe utabishizemwo mu mu myidondoro je nsanzwe ndi umuntu w'umukristu ndafise ivyo nokwita amavaleur ngenderako kwiriye n'ibidakwiriye murakoze ego donavine nimba tutakwinjiriye cane muru- mu mu buzima bwawe bwite ubwo bukisu bwawe bu- bu- buhagaze kuyahe eh, ku- kuyahe dini jewe ndi umukristu eh, nsanzwe ndi mu- mu bakristu bita ah, ah, abakijijwe Mhm.
abemera yesu nk'umwami n'umukiza wabo Eh.
yego Eh.
novuga nti mu gifaransa ndi mu- mu bo bita abaprotestant ego uravuze ati yarabivuze mbwa aravuga ati "Eh, bamaze gushika muhira n'ubuzi butandukanye ni ukuvuga ko uko kungana wowe uko ubitahura ah, bivuga biti ku kazi nimba mufise amabanga muhira y'amaragaruka muje muri soumission soumission mu gifaransa niko numva twovyita canke arahindi siguro bindi ubiha jewe ndabyumva uko nyene diane kubera umukenyezi iyo asanzwe afise amabanga amushira hejuru canke asanzwe arongoye abandi hari igihe bishitse mu rugo usanga bigorana gusubira kuba wa mukenyezi nyina w'abana gusubira kuba wa mukenyezi atunganya utuntu mu rugo gusubira kuba wa mukenyezi w'umufasha ajejwe guherekeza umugabo mu ngingo afata canke mu bikorwa bariko ararangura canke imigambi yo mu rugo naho uwo mufasoni n'umukuru w'igihugu yasho- yashoboye kubitandukanya neza akavuga ati ubudeje uri diregiteri generale ubisige ku kazi mu rugo uba umufasha je niko ndavyumva hanini ati uri umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka ebwe ico cyubahiro uragifise aho ukorera no mu kibano ariko mu rugo iwawe utegerezwa kwisumeta ukaba umugore yisumeta munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe diane sinzi ko wubatse mugabo ndabizi nko ku bubatse ku- uwo ukunda uramwitwararika uwo ukunda uramufasha uwo ukunda umuba hafi uwo ukunda ntashuti uwumukorera nk'uko biri bivuga hariho umutwe ari uwo mugabo hanyuma umukenyezi nawe akaba umufasha aza eh, ku- kugira icyo twakwita kumukompleta ego Mm, eh, sinubatse ariko uko bikose ndabona ingo zitandukanye haba ngaha mu mahanga haba na- n'imirya- n'umuryango nakuriyemwo eh, mu burundi turaza kubigaruka ko uraza kutubwira uko kwisumeta bamwe babona ukutari kutubwire iyo somisiyo uko ibwirizwa kumera ariko pamela mubeza ndakugaruke ko wumvise na wewe ijambo ry'umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u burundi angeline ndayishimiye urumvise aho donavine ahagaze iryo jambo wewe waryakiriye gute ibirimwo ubifata gute nk'umupfasoni pamela na wewe urubatse ndavyibutse
ego cyane ego
jewe mbere yo ku- yo kwishura ngira nga abasomere ingingo mu ya- ya mirongo ibiri na kabiri iri ni ibwirwa shingiro ry'uburundi Mm, ndabisome kuko ndabivuze hari abagira ngo ni ibyo niyumviriye canke ati ni ya mafeminisme yabo ntibibaho handitse yuko abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi bakirirwa kumwe byanditse n'abasubra mu ngingo ya mirongo ibiri na kabiri yo mu ibwirwa shingiro ry'uburundi ryemejwe mu kwa gatanu 2018 turi ku ibwirwa shingiro risha- rishasha
ibishasha Yego.
yo mu bihumbi bibiri na cumi eh, ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mhm.
biranditse Yego, ba- biba ryanditse hari abantu kandi byatowe n'abenegihugu hari ababita abanyagihugu abandi bakabita abenegihugu handitse ngo abenegihugu yuko bose bangana imbere y'amategeko kandi bakingirwa co kimwe none hari ikindi kintu gishobora kuza eh, inyuma y'icyo kivuga ati ngo ya ngo bare- ngo bamwe barutaba ngo abandi ntibarutaba ngo bamwe ngo bavuka baruta abandi ngo bamwe bajejwe ba- bajejwe ku- gukorera abandi abandi bajejwe ku- kuba- kubaha amategeko sitesi ko mbona byanditse turazi yuko mu burundi hari amategeko menshi hajya amategeko agenda no no kudahohotera umuntu donc violence basée sur le genre no kudahohotera abantu bijyanye igitsina cabo byanditse na byone rero mba numva ni byiza no gutandukanya gutandukanya amategeko yo mu isengero n'amategeko y'igihugu hamwe n'imico yo mu kirundi kuko hariho imico myinshi usanga ikumira Mm. ubwo gapame ntawe uhava yibaza ngo pamela mubeza ibyo ariko arabivuga muri otawa um, kuko urumva ba- uko biri haba mu migenzi itandukanye haba muri kahise ki- k'ibihugu bitandukanye hariho ibihugu byaba- vyakomeje kuja imbere byerekana ko uwo mufasoni ategerezwa kuba ari imbere muri byinshi no mu bitandukanye naho bavuga ati pamela mubeza ibyo ariko arabivuga bivanye n'iyo yabarizwa muri canada aho muri otawa uri mu burundi niko bimeze niko vyabwiza kugenda reka ndabaha akarorero kugira ngo tubyumve neza ko kenshi iyo uvuze ikintu bashaka kuvuga ngo oya ngo mwebwe muri ko muratakaranga ntimuri mu mico y'ikirundi Mm.
mu karorero ndakavuge kera twari tuzi yuko abantu b'abatwa badasangira n'abandi uyu ari umuryango cyangwa ubwoko bukumiriwe mugabo uko tugaye turatera imbere tuvuga tuti abarundi bose babereye kwiga abarundi bose barakwiye kuja mu nzego harageze igihe ubu ukaza ubona umutwa yize yahejeje amashuri aragiye no mu nzego none uzosura kumukumira ari mu nzego uzokwanga ko gutegeka abishoboye ivyo vy'imico muza turabiraba tukaraba imico ikumira n'idakumira iyikumira tukayireka iyitwubaka tukayigumizaho Mm, ego donavine uhagaze aho pamela avuga ati iyo mico twashingira ku byo kwemera canke twareka irakumira pamela yatubwiye n'amategeko aravuga ati handitse ko bategerezwa kungana biri mu ibwirizwa nshingiro rigenda uburundi hari aho ivyo twita sumisiyo canke uko umufasoni mukuru w'igihugu yabivuze ati ubushingamateka mubusige ku biro mushitse muhira mu b'abapfasoni biza bigongana n'amategeko Ah, je numvise ibyo pamela yavuze kandi je ndabitahura rwose mugabo nagira ngo dutandukanye ibintu bibiri Mhm.
amategeko yiyapfika canke ashirwa mu ngiro muri sosiyete muri nk'abarundi bose n'amategeko ashirwa mu ngiro mu rugo mu rugo nk'umuryango mu rugo nk'abantu babiri mu rugo nk'abantu bahuje ubumwe ba- kuko uravye ahanini umugabo n'umugore ntibashingiye ku mategeko ntibahujwe n'amategeko babaje guhuzwa n'urukundo hama urukundo na- urwabo barushira ku mugaragaro imbere y'amategeko rero agomba kugaruka ku kintu yavuze ah, ikintu cy'uko abantu bose bangana imbere y'amategeko yego twese turangana ufatiye akarorero ah, kera murazi yuko abigeme bata- batahimirizwa cyane kuja ku ishuri mwasanga abigeme canke ah, abigeme ari abantu ba- baguma mu rugo wamengo nta burenganzira bafise kuja ku ishuri ariko ubu siko bimeze ubu abigeme bose baranja ku ishuri ubu abigeme bariga ibisata bikomakomeye kera babona umengo byagenewe abahungu nk'ubuganga abigeme ubunye urasanga benshi ari abadokiteri ari aba enjeniyeri aba informatisiye kera siko byari bimeze ikindi kintu nashaka kuvuga ni nka kera nk'ukuntu wasanga umuntu uh, umuntu yabyaye abigeme gusa asanga umengo nta burenganzira afise ariko ubu siko bimeze abana be bose barangana rero nagomba dutandukanye cyane amategeko uh, ibwirizwa shingiro riduha nk'abarundi na iby'urugo kuko ngerageje kumvira ijambo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze yavuze cyane ku bintu byo mu rugo yavuze amategeko amategeko ayanye tuzi aduha uburenganzira bwo kwiga bwo guhiganwa nibaza ngo ibyo byose bivana na kontekste cyane cyane ego hari ibintu byagenda hinduka kuko ibihe biratera imbere ariko umuco wacu nk'abarundi tuguma turi abarundi nyine ntibihinduka ngo kubera ngo tugeze ngo mu bihe by'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntitwire abarundi tuja dufata intumbero umuco wacu tuca tubuta rw'akarorero mutazikombera hari umwe wamenga buri kasembe ku bantu b'abashingantahe gusa nk'abashoferi cyangwa abakamyoneri ariko ubunye mu gisagara cya bujumbura turabona hagwiriye cyane abagore batwara imiduga bya miduga binini binini icyo ni cyerekana yuko bwa burenganzira bwo kungana imbere y'amategeko bugaragara amashyaka dutandukanye amategeko duha n'amategeko yo mu rugo urugo ni nk'uko yabivuze urugo ni nubwo ni iyindi domene ni iyindi domene kuko mu rugo si konstitusiyo tuzana wo kugira twubake ntituzana konstitusiyo kugira twubake mu rugo mu rugo hari ibintu byinshi bijanje hari amafaranga menshi ajanje hari iyindi dimansiyo muba mubwiyemo nibaza ngo muzanye konstitusiyo burema byopasha kiretse hagiyemo ibintu byo guhohoka n'ibindi ariko mu rugo kubaka nibaza yuko tutubakira cyane twifashishije mu rugo kuko hari ibindi bintu bizamo ibibazo donatugobora gutorera inyito twinjiye cyane mu bwiza bwa by'uburenganzira ibyo bitabona ijana ku ijana uburenganzira twese bwo kwiga kwishyura tukizana uburenganzira bwose bwo kuvuzwa n'ibiki byose mugabo mu rugo biratandukanye sinzi ko nawe abyumva uko murantunga navuze byinshi oya ntibavuze byinshi ariko duce twurire aho nyine uvuze ati ariko mu rugo biratandukanye tubwire none biza gutandukana gute nimba uyu mudeje ari ku kazi ashobora gutanga itegeko yashika muhira sinovyita n'amategeko hakagira aho bavuga ati rero kushitse muhira urashitse muhira hari haho akarimbi utabwirizwa kurenga duhe nk'akarorero k'ubwo buzima uh, uko butegerezwa kumera kuri uwo mupfasoni um, bavuga ati uri deje badeje ku kazi ariko ushike muhira bi, biherere ku kazi nagira ngo uko usanze uri sinovuga ngo niko utegereza gutegeka muhira harabaho kubahana n'ivyo hagati y'umushinganahe n'umugabo ariko ni igiki uwo mupfasoni atabwirizwa gukora muhira uh, kiza kimwibutsa ko ari umupfasoni rero ni urwakarorero ko umuntu uzi yari umutegetsi ahantu mu ishyirahamwe runaka afise igiti cyo hejuru aho yategereza atunganiriza abantu rimwe yamusanga n'amategeko rimwe na rimwe usanga abantu ategereza kubakosora rimwe tuvuga nka paperalovo kubera usanga hari amategeko barengera akazi muga yashika muhira ugasanga ashatse kubandanya amera kwa kundi nyene ni bimwe na ninde avuga mu rugo ntategereza kubandanya ari deje mu rugo ategereza kuba umukenyezi umufasha kuko umwana ze nko kumusaba ikintu ntacyo wagifise naheza ngo amubwire ngo jya hariya ngo zokwishura ejo cyangwa iki naheza ngo atange amategeko nk'uko yamyara yatanga ku kazi niho nshaka kugaruka reka nshaka gushimikira ko cyane kuko mu rugo abakenyezi ni ukuri duhamagarirwa cyane kuba bafasha kurusha abantu bafite cya giti ntituzuse ku kazi turisigura ku bakunzi b'ijwi rya amerika tumva hariho amaje atariko arumvikana neza ariko turaza gukomeza turaba kungene kino kibazo gikemurwa pamela urumva icyo donavina avuga ati uko bigenda kose umuvyeyi ari muhira kugira ngo bishobore kugenda neza ategereza kumva yuko yaje gufasha yaje kunganira uriya mugabo ni uvuga rero yuko abafasoni mutemeranya ko bitegereza kugenda nk'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabivuze hari ahantu mudashika muri urwo rwego rwo kuja kuri izo ngo um, zirimo abafasoni baza kunganira ariko ntibashike kuri urwo rwego bavuga ati dutegereza kungana urugo twese ni bamwe
jewe mm.
icyo kibazo biragoye ko tucumvikanako uko jewe mfata ko ndi umuntu nkwiye ndakwi- ndi umuntu akwiye Mhm.
hama n'umuntu w'umugabo umuntu akwiye imana ntirima umuntu w'igice irema umuntu akwiye ntabwo uwo muntu akwiye ni umuntu agengwa n'amategeko nk'ayagengwa undi muntu mu kuvuka tuvuka co kimwe dusamwa co kimwe ba- me- muramba barira ndabi- ndabivuga uko ndabyumva gute na- na- donc ibihimba by'irondoka by'umuntu byotuma yuko umuntu umwe uca wumva yuko umwe ari munsi y'uwundi kuko mu dufise i- ibihimba by'irondoka bitandukanye umwe aca yumva yuko yavutse kugira azobere umukozi uyundi ivyo je kuri jewe nibatwa ni ibintu bijanye no kuba mu- mu- nkarabazi zose yavumva hari ukuntu umuntu ba- ba- ba- ba- ibintu bijanye na sinanga abantu basenga kuri ati ndasenga mugabo kubera ibintu bijanye n'ibintu vyo mu masengero je- ni nko gukoroniza abantu reka reka ndabivyita uko gukoroniza abantu gushikaho hagira abantu bamwe bibaza ko baruta abandi barusha ubwenge hakurya kera wasanga hari abantu bibaza ko aribo bashobora gutwara abandi atavyo bashobora ni nkako n'akarero ndaguhaye kandi umuntu akibaza ati je ndavukana imbuto akavyumva kuko kandi atari vyo gushika uno munsi hari abantu baba bumva umenga si abantu nk'abandi ntibangana turangana twese turi abantu hanyuma icya kabiri nacyo ndiko ndavuga urugo ibyo byose abantu bagize mariage baragira leta civile ni ukuvuga ko bagengwa n'amategeko dusubira hahandi bagengwa n'amategeko ariko rero hariho nk'ibintu dukora tutazi ingaruka zazo akarorero muzumva umuntu akubwiye ngo mu- kandi ibyo biri mu mico ujya mwana n'ikigaba bakamwitirira nyina ariko yaba intore bakamwitirira se twe tukumva umenga ni, ni, ni normal c'est pas normal umwana arigwa n'abantu bose Se- si igikorwa c'umumama co kurera umwana wenyene kuko umwana ba- bamuvyarana n'umuntu w'umugabo ari babiri bategereza kumurera bose urumva nico gituma ibi vyo binyuze ko turabivuga uko bifise umugu- bara- ibintu vy'urukwegane vy'urukwegane vy'urukwegane bikaza kururira no kuri hehe kuri ya dogere he yo kudatorana uko turike ntituba abantu nk'abandi kuko nta- ba- abagabo nibo batorana bonyine batorana kubera iki kuko aribo bumva ko bari ari abantu bakwiye abandi ni abantu baberekeza babafasha baza gukurikira inyuma gusa nta kindi bashobora gukora kandi sibyo na madamu pine yabivuze mu kanya aravuga ati none ko ibyo abagabo bakora n'abagore bashobora kubikora iyo midugo barayitwara imidugo mininiya arashobora gutegeka baragira gute ni uko baba bataba baronkeje ubwo bushobozi bwo kubikora bakabibima imico mibi mibi ikazira bakumira baka- bakaja kubaka hataragera nawe ni ukubwira wigisha abana munani cumi batandatu batanguye kuvyara imyaka cumi n'itandatu nibazi ko bidashoboka biragoye ariko ugasanga n'umuntu w'umugabo wewe yaronse umwanya wo kwitegura ariga amashure arayaheza arondera amafaranga hanyuma agataragara akarondera umukobwa wubakana uyu mukobwa ari he hejuru segonderi So ugasanga hari utuntu twinshi tw'urukwegane tw'urukwegane tuguma dusanga twebwe tuguma turi disikrimine twikumira twebwe nyine turikumira twebwe rero turiyumva ngo ntitungana n'abandi ariko jewe kubw'iwanje mvuga nti igihugu cyose kiba gifite amategeko agenga naho amategeko hari igihe aba ahengamye adakwiye ugasanga mm, hariho utuntu uh, tw'utu- tw'utunenge two gukuraho ugasanga harimo utuntu dukumira abakobwa ko twisunga imico effectivement cyangwa dukumira abagore cyangwa abantu runaka ariko utwo tuntu kugira ngo tuveho ni uko abo bakobwa baba bamashoboye kujya mu ishuri bakiga bagashikaho bashobora guhindura ibyo bintu Eh, ariko mwebwe pamela abo bita mwemanga canke abo bita abafeministe niki ah, baravuga ati ivyo birashika no mu rugo ugasanga hariho aho um, novuga ngo ubwo burenganzira mumva ko mufise muri mwebwe mushaka no kurugira kuri abo bashingantahe uko baremwe bakumva umenga nabwo nabo barasubije inyuma muri ako gateka kaba ari naho hacatangura amatati kandi nibutse ko wowe wize n'ingene inkomoko y'amatati use master mu vyerekeye inkomoko y'amatati n'ingene amatati ashobora gutorerwa inyishu donc bakavuga ati uko kuntu bishobora no guca bivyura amatati kuko umugabo uko yaremye yaremwe yumva umenga ari hejuru ya vyose oya oya siko yaremye yumva ari hejuru ni imico n'imigenzo yagiye ashigoho n'abantu ituma hariho abantu bibaza ko barengeye abandi Ni- ni nka kurya kera kugira dutore inyishu y'ikibazo ni uko tuba twatoye ifetima inkomoko yacu haraheze igihe kinini cyane abi- abadamu na madamu tubayavine nta byose bivuze abadamu bavyara abakobwa gusa bagakumirwa bakamirirwa nabi cyane bakabirukana aho canke bakabaharika abadamu batavyaye akabirukana nta muntu yigeze yibaza ikibazo ngo amenye yuko ari abagabo bavyara Jamais. kubera iki hari abantu bari- bari- babifata uko bakavuga ati oya bi- ko mu- umudamu ari wagira imbanyi niwe avyara rero niwe atavyaye nagende ariko n'icabuza ko umwana avutse yitirirwa umuryango wa wa- wa papa wiwe n'aho ari umudamu avyara Ura- urumva ako kantu ako kantu sibyo ko kumva akagahinyanyura hanyuma ijoro bavuga navyo navyo ni sibyo ufata nyene biba bimeze kubera abantu baba bamenyereye abantu bamenyereye yuko abadamu n'abakenyezi batigera ba- bata- bati- batamye baronswa uburenganzira bwo kuba abantu ku- ku- kuvugira rumwe n'abandi bataba bafise uburyo ni akarorero natanze ku buryo atakazi aba akora yubatse asa imyaka mirongo ibiri asa abana batandatu nta kazi yigeze akora agaburirwa n'uwo muga- n'umugabo wiwe hanyuma iyo bishitse rero umukenyezi rero akaronka nk'ako kazi cyangwa agako- canke akaronka iyindi ahandi akura amafaranga jara ivyo arima canke ivyo agira gute Ut- utwo tuntu aba afise ashobora kwigurira kagahutu ko munsi ashobora kwigurira ako gatenge atarinze kugasaba hariho abantu baca bumva umenga uyu muntu nishirasoni ariyemera kuko ada- kuko adafukama ngo ngo asabe kuko nti- bamenyereye ko umuntu w'umukenyezi yama ariko ni nk'umuntu yama ari muri sayidi ya papa yama ariko arasaba asabiriza Ata- iyo bishyitse rero akaba afise iyo uko- afise ubwo buryo aba hariho abantu baca bis- bi- bi- baca bagira complexe d'inferiorité complexe d'inferiorité sinumva ukuntu bigiye baca bi- barikengera muri bo bakumva ko ata muntu w'umugore yoshobora kuba ari kuri kuri urwo rwego yuko yoshobora kugura inzu Ye- a- akumva uwo muntu arikengereye cyane Nda- hariho amakara menshi mwabona y'abantu umudamu agize aguze inzu bakavukana ati oya genda cyangwa banza ugurisha iyo nzu genda dusubirane sinzi ahantu nanabisomye hirya y'ejo byarama byabaye Eh, ibyo nabyi- cyangwa kandi karorero a- a- aka- akantu gatoyi hama hariho amaka menshi kubera iyo complexe d'inferiorité ivyo uko abantu baba bavuga ngo na na feministe c'est pas vrai Abaka- abakenyezi akaba afite amafaranga we akaba yarayarondeye mugabo kubera ya mico yacu ugasanga ibintu byose abyitirira nde umugabo wiwe kugira ngo umugabo wiwe ngo ntagire iyo complexe sibyo ariko ubu- ubu- ubu si bose babumva yuko bategerezwa kwigenza gutyo kuko ni umuntu turi muhira nta by'amategeko bijyamo ibyo bintu byo ngo mu nzu ngo haba amategeko si iby'amategeko ubana n'umuntu mukundana haca umwumvikano amategeko aza mu rugo si muri sentare nta muntu aza gutegeka uyundi ngo gira ibi gira ibi hari n'abambwiye ko wowe umugore ngo umugore agize amanama nguramuhana tukayoberwa yuko uwo muntu aba yubakanye n'umwana wo guhana kuko iyo esprit yo kwibaza yuko uwo muntu ari munsi y'iwawe ni nayo ituma wumva yuko wewe atakosa ushobora gukora wowe uri umugabo ko amakosa yose akora umugore ugaca wumva yuko wunamuhana Mhm. Dona- donavine um, navuze ko wubatse uragendana n'abubatse kandi na wewe uri mu mirimo itandukanye ngaho onye hari ico none biza vyica mu rugo vy'ukuri iyo umufasoni avuga ati jewe iyo soumission twayise soumission ariko reka tugume tuyita soumission iyo soumission ntayo nshoboye reka tunganye ivyo nkora bibe ari ivyo akora twese tube bamwe mu rugo nimba ndi mama abe papa hama uburenganzira tubunganye mu rugo ijana ku ijana nk'uko ku kazi nimba ndi umushefu mfise ivyo aho nshikana mu gutegeka hari ico biza vyica mu rugo gazonavine jewe eh, ndavuga n'abakenyezi batari bake bubatse ndaravugana n'abashinga ntahe nibaza ko dukwiye no gutandukanya ukuntu sosiyete zubatse numvise pamela ariko aravuga ngo ngo bakumva ko umukenyezi umengo ni umukozi oya si umukozi nta na gato nta bintu by'ubugaragu biba birimo ariko kandi njye nagomba kugaruka kuri iki kintu cy'uko sosiyete y'uburundi meosi na bibiliya kuri twebwe twizera ijambo ry'imana irakonfera une certaine autorité ku mugabo kuko umugabo ari wava mu nzu akajya kurondera umugore iyo ari akamukwa yibaza ko reverse sinzi ko pamela nk'umufeministe reverse baza bava bayita ko nayo nyine ngo habe reverse ndayikubwira mukanya ndayikubwira
mugabo yibaza ngo uko umugabo ari waza guka umugore akajya kumuresha akaba ari we yinisha le processus nibaza ngo hariho inisitatiyoni otorite konfera ariko nuvuga ariko simutibage ko sosiyete yacu ari patriarkale siko sosiyete rero ari patriarkale hariho umugabo urabona sinzi diane urabizi n'iwanyu ntibavuga ngo ni kwa mama diane cyangwa bakavuga mama wawe mu gitsina bavuga kwa shenaka bavuga ko ari kwa naka kubera sosiyete yacu niko yubatse rero jewe ngarutse tuje ku ijambo premier dame yavuze abantu banyanterepese nabi kuko yabizanye mu rugo avuga ko mu rugo bitazokwigera bubiba aho umugore ari waruta umugabo ni ukuvuga iki la sosiyete yacu irafite uko yubatse nezo si je nibaza yuko hariho ukuntu dusanzwe tuzi ko ariko biri so kuvuga ngo ni ikintu ngo baje baratwempoza kandi je nibaza ngo diane ngarutse ku kibazo cyawe sinzi ko urabye abarundi umuco wacu uko umeze imigenzo yacu uko imeze sinibaza ko urugo aho usanga umugore ari umugore yigenga ari umugore ndabibazwa ari umugore atumvira icyo umugabo amubwira yaba impanuro cyangwa atamugirisha inama sinibaza ko urwo rugo ruramaze amaze kugira egisperiyanse n'amatumwanyaje menshi y'abantu ko ibyo nkora santosi mvugana n'abantu bari muri kominote mu kibara ntiruheza ngo rurame kubera abazanye iyindi sisiteme ntazi petetre mu yandi masosiyete iba yemewe mugabo mu burundi idahari twebwe si uko biri si uko biri rero sinzi numvise cyane ko yavuze ku by'amadini ko ari ibintu batubwira ariko jewe vrema personelma turetse nuko bibiriya ibi bivuga ko ku mugabo ari umutwe w'urugo je nakuze mbona bitavuna mama kuba yoraba ko agashati ka papa kagoroye ko kuja ku kazi yoraba ko bakameze neza nakuze mbona bitamuvuna nakuze mbona abikorana urukundo abikorana umunezero ngaruka kuri cya kintu c'uko urugo muba mwahujwe n'urukundo mu rugo muba mwahujwe n'umwumvikano hama mukaca mubiforomariza imbere y'amategeko ariko mu rugo sinibaza ko ari amategeko azi ubwa mbere azi urukundo n'umwumvikano rero iyo hari urukundo n'umwumvikano ibyo bindi biraheza bikaba ibintu byoroshye cyane ugasanga ni ibintu byoroshye gukora none gadona nk'ubu jewe diane no munsi ndaje kugendera madamu donavine n'umushinga ntahe wiwe ibibondo byanyu ndashitse mu rugo nshitse muri urwo rugo nkabasangaho muri kumwe n'umushinga ntahe wawe ubwo nyene inyifato yawe iranyereka ko nshitse mu rugo rw'umupfasoni yemanga ko umugabo n'umushinga ntahe batabwiza kungana kugira ngo twumve nimba hari ico bihindura no mu maso y'abantu urazi igituma bivuga uko ni kubera hari ibintu jewe usanga mbazwa ubwa mbere nk'umukenyezi nk'umupfasoni nko ku bantu bafite abana b'abakobwa barabizi hariho n'ibintu umwana w'umukobwa akenera ugasanga yicura nyina gusumba se sinzi ko urabizi iyo umukobwa ariko arakura hari utwo akenera yagiye muri bijya bihe ugasanga yikura nyina gusumba se ni ukuvuga yuko turonse umuntu twebwe nk'umushyitsi mu rugo kubera wa mugenzo mwiza wa mugenzo mwiza duseho w'ikirundi rero turonse umushyitsi nyine nitwararika ko uwo mushyitsi yazimanywe yakiriwe ko uwo mushyitsi yumva aguwe neza ushinga ntabasha kuba ari ngaho akamuganiriza nanjye nkajya kurondera utundi two kuzimana uwo mushyitsi iyo iyo hariho ya komplementarite name ndavuga haraheza hakaba harmoni ntibisigura ngo umugabo ngo nawe ngo ntacyo akora oya arafite ibindi akora arafite ibindi abazwa byinshi wanasanga biba binakomeye ego mugabo harimo ikintu cya komplementari hakacazamo ikintu cya harmoni cy'uko umunsi ariko akora iki ubundi aba ariko arakora iki ndavuga ku cyo uh, pamela yavuze ntibisigura ngo umugabo ngo indero y'abana ni- ni- ni- ntayibazwa ibambewe bayibazwa bose ariko la sumisiyo jewe nariko ndavuga ni uko umugore ijya kasikete twamwe turavuga y'ubudeje ashitse mu rugo acaba umukenyezi acaba umupfasoni akaba umubyeyi akitanga kujya k'umubyeyi atarinze kuraba ca gita afise canke ca giti muri sosiyete bamuhaye canke uko yitwa ku kazi ico naho nashaka kugaruka ahanini Mm. hanyuma gapame nawe nshitse mu rugo iwawe aho muri otawa ubaye ndashobora kumenya yuko nshitse mu rugo rw'umufeministe canke ntavyomenya iyo utabimbariye hakiri kare ivyo ni amastereotipe aba ari mu bantu Aha.
sino abantu bose uko baba babanye babana uko babishaka cyangwa uko baba byumvikanye Mm.
hanyuma precisma iyo umuntu avuze ngo kungana kw'ibitsina le genre ntuba tuvuze ngo madamu et monsieur marié abangaba n'abagore bubatse tuba tuvuze abantu bose ni ukuvuga ko umudamu azoja kubaka ari umuntu umugabo azoza kubaka ari umuntu iyindi presije ibyo bintu byo kuvuga ngo umugabo ngo ava hariya bakaja kongera ibyo ni ibya kera ibyo ba- byabaye mu gihe mu kirundi kera ba- ba- mu- mu- mu- mu kirundi nyene bubaka kera umugabo ya- yarubaka inzu kwa se hama bakaca bagenda bakamurondera umukenyezi quelque part ha- nta n'uwo yabazi byaza birevura iwacu kera ntawe yabazi mu nyuma akamumenya hama agatuma akagira gute hanyuma akamuzana kuba iwabo kwa se Ni- ubu siko bimeze ubu baja gupanga none aba yamujanye hehe baja gupanga inzu hamwe canke bakayigura canke sindabizi ibintu bima bikindagurika tukiri muri izo onye ubu onye abantu babiri barumvikana bakaca jewe mbere n'ivyo bintu vy'amadote nje nibaza ko umufaransa umwe wezi ko ntavyemera nemera jewe Ntavyemera.
Ibintu mbona- oya nta na gatoyi Baragu- tuzongera ngo- bara- tuzobigaruka ku wundi munsi tuzogaruka kundi munsi ariko reka sinjaniranwe abatwumviriza ntavuze yuko wubatse ariko iyo nkwano yarahawe yaratanzwe kuri wewe
Eh. none erega ikintu cyose ukimenya kuko ukirimo Eh.
utakibonye utakizi ntaco wumva nk'ivyo uzumva amajambo bariko baravuga bika- bituma wiyumvira imbibi nabo baravuga n'ibiki Mm.
bigatuma u- ure- u- uca ubwenge uvuga ati ibintu nkibi ntibishoboka Mm.
umuntu si inka gute umuntu amwitiranya n'inka Mm.
na gato naho wumva ngo ni bito ngo ni byiza ngo ni ikasi Donavin- hariho ama- ibintu Dona- bitari byo Donavin hariho aho- gutiriranira Eh, aho donavine ndatsi ko mutaza kuhumvikanirako ico iyo sije na- ni ukuri ico- iyo sije kizindi kiganiro Eh.
Ba- reka baze ndetse iki twari turiko Eh.
hariga itesi ku- kuringanira kw'ibitsina Mhm.
ni ukuvuga ko abantu bose kurya bavuka co kimwe Mm.
bagengwa n'amategeko angana abantu bose barangana nta muntu yibaza yuko yaje gukompeta uyundi cyangwa yize uwundi yaje kumu hariho umwe akwiye akeneye umukompeta hama umugore nawe ntakeneye umukompeta dufate basi ko umugabo nawe ari umufasha w'umugore mugabo iyo sanse ntivugwa havuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo none umugabo donc umugore ni ni ni n'akamoso ajoute- je sinzi ibyo aribyo mugabo umugore je fata ko ari umuntu akwije umuntu akwiye anatomike uravye ngene ibikoze umubiri vy'umugore n'ibikoze umubiri w'umugabo ni bimwe birakwiye bishobora kuba bitandukanye kuri ibi canke biriya mugabo vyose birahari birakwiye Mm.
hanyuma a- iyo u- tuvuze kuringanira ntituko tuvuga ama- ama couple mariage canke urugo canke sinzi tuba tuvuze yuko umuntu wese a- afise uburenganzira nk'umuntu hanyuma ivyo kuma umuntu tu- ndumva tuma dushaka guhengamira tuvuga ngo abantu ngo mu rugo ngo gukundana ngo akure mu ishapo ya deje ngo yambare ngo ya madamu ariko hari amategeko agenga- agenga igihugu kandi umuntu ayarenza ahanwa erega umuntu urenza amategeko agenga igihugu arahanwa urahamwe fasuka urubu uri gukora ibintu bitari byo hanyuma iyo ukuntu abantu bakundana nimba jewe nkundana na diane nkumva noza ndagutamika n'ikiyiko ivyo nibibabo ni organizasiyo yiwawe ni uburenganzira bwawe ni ukuba mwi- mwiyemereye ni- ni- nimba wumva uti madamu wanje jewe nzobandagana ndamuhetse mw'ibarabara ni sawa uragenda umuhetse ariko ntuce ubishaka kubigira iniforme utubwire twese ngo abagabo mwese nimugende muhetse abagore banyu cyangwa tuti bagore mwese nimushike mwoza ibirenge abagabo banyu oya si itegeko ibyo ni ibyanyu mu rugo iwanyu mugabo hakaca habayeho rero amategeko yo kubahiriza ni ukuvuga yuko twese turangana imbere y'amategeko ni ukuvuga yuko amategeko akugenga niyo ngenga yose aranyubahiriza ni icyo mbashaka ko abantu bumva Eh, kuko kenshi tubivuze turavuga ngo twebwe sosiyete y'ubundi turi patriarikale hari n'amafuti erega hari n'amafuti muri sosiyete iri patriarikale ni ukuvuga ko ni sosiyete iha agaciro umugabo kuruta umugore ariko la chance dufise turafise umugisha ko nk'ubu nk'iryo tegeko rigenga igihugu constitution hariho ivyo byakosoye byinshi iryo tegeko riraba ama- amabi eh, akorwa bi- bivanye n'igitsina c'umuntu ayo nayo ni afise utu- amatike menshi ingingo nyinshi ziba zikosora mwene ayo makosa Niru- birimwo harya ni uko twese tutanamenya ibintu biba byanditse birahari biranditse birakosora iyo mico iyo migenzo imwe imwe iza ikumira abantu bamwe bamwe itabagira abantu nk'abandi Mm, ego turiko dusa nk'aba- nk'abegereza kudusoza kino kiganiro nibutsa abakunzi b'ijwi ab- abariko baratwumva ko bariko bumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda Eh, donavine eh, tugarutse rero kuri iki kibazo uko cifashe muri rusange urugendo uburundi rwaciyemo kugira ngo burushike aho ruri mu vyo kubahiriza agateka kazina muntu na cane cane dufatiye mu vyo kunganisha ibitsina uno munsi urashima aho igihugu kigeze mu vyerekeye ukunganisha yaba umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore yaba umupfasoni n'umushingantahe mu buzi butandukanye mu kibano aho ariho hose uburundi bugeze hehe aho bugeze urahashima
jewe intambwe tugeze ko vrema ndayishima ndayishima kuko siko vyamye bimeze mwese murabizi yuko kera siko vyari bimeze kera hari abigeme batari bemerewe eh, gukora ariko ubu barabikora nk'uko bivuze imbere y'amategeko imbere y'amategeko eh, novuga nti twese turangana nk'uko yabivuze genda ivyonye sindabiharira koko twese turangana ariko nk'uko twame turavuga hagiyemo iby'urugo uruhande rw'urugo bica biba ibindi bintu Eh, hari umugani w'ikintu uvuga ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi aba nimba barahisemo gukundana bakabigaragaza uku ntiboca babibwira abantu bose ariko ikintu kimwe ni uko ikintu cyiza cyamara cyiza hose kera cyamara icyera hose rero jewe novuga ahanini nti- ndabishima kuko ni ukuri intambwe tugeze ko aho umukenyezi ashobora kugenda eh, mu gisirikare mu gipolisi aho umukenyezi ashobora ku kokipa amabanga akomakomeye iconye si ikintu vrema twoteba ko kuko ni ibintu biboneka ego ni ibintu biboneka cyane yuko byateye imbere ni ibintu biboneka cyane yuko byahindutse bitakiri kwa kundi nyene ngarutse ku co kwamera yariko aravuga eh, ni uko iyo umuntu umukenyezi cyangwa umushingantahe ahohote mbe kuko tutiyumvira ko n'abashingantahe arige bahohoterwa mu rugo navyene ngo iyo umushingantahe cyangwa umukenyezi ahohotewe bimwe twita les violences basées sur le genre araheza akitwara nk'umuntu uwo ari we wese yahohotewe akitura ubutungane bukamutunganiriza ntibisigura ngo abantu bubakanye ngo ngo ntihabura agashyika ni- ni wa mugani w'ikirundi uvuga ngo ntazibara zidakumbana amahembe ariko iyo bimaze kurenga wa mwumvikano bimaze kurenga rwa rukundo baraheza bakitura inzego zibijejwe zikabatunganiriza ni ukuvuga rero ngo tuvuze soumission ngo ngo niyageraho bi- biyangara rwose ngo ntibokwitura ubutungane barabwitura bama babatunganirije icyo si ikibazo ariko turiko turavuga iby'urugo je nibaza yuko ya mategeko twariko turavuga yiyapika ku muntu antake individu ariko hageze ku mubano ku bantu bubakanye hariho eh, novuga ibindi baba bafunditse ibindi baba bumvikanye eh, baheza bakagenderako nariko ndakubwira ivy'amaviolence hariho n'ibihano batekanije ku muntu yahohoteye uwundi tusan tutwa konsidere ko ari abubakanye uwo ataba- umuntu uwo ari we wese yahohoteye uwundi abashurashuza abaminere ku nguvu barahanwa a- donc ni ukuri umuntu nk'umuntu uburenganzira bwiwe iyo babumwatse cyangwa iyo ba- yahohotewe araheza akitura ubutungane bukamutunganiriza nuko rero mugabo pamela ntiya- ntiyatubwiye ko ibyo kumukwa ya- yabyemeye kuko yadufata bishyigikiye pame waravyemeye canke ntiwavyemeye Ni- ni- icyo ni ikiganiro gikurikira ego kandi ndacemeye nzogerageza muri seno ngenda abahuze ariko imbere ko nca ngaruka kuri pamela nkamaza nawe ahageza kubona urwo rugendo burundi burimwo mu vyerekeye kunganisha ibitsina bitandukanye donavine mbega nk'ubu uriko urarera abana bawe ubarera wumvisha ko nabo nibashika mu rugo bizogenda gutyo nimba ariko bigenda ntibishobora kugongana no mu mutwe w'umwana akavuga ati nimba mama mbariye gutya anyereka gutya reka nitinye gato no mu mirimo itandukanye ko ndumva yuko hariho aho ntarashika nk'umwana w'umwigeme oya oya si uko kuko umwana w'umwigeme nawe nyine arashoboye Eh, umwana w'umwigeme arashoboye ni ibintu bakura babona mu mateleviziyo barabona ko hariyo abasoda ba- ba- byaba iwanje bakunda kumbwira ngo abasoda b'abamama Eh.
umva barabona yuko umwana w'umwigeme ashoboye barabona ko atakumiriwe gukora ah, mu nzego zose hariyo abaminisitiri b'abakenyezi eh, turazi mbere na na no mu- nuvuga nti mu- mu ba- n'abanyagihugu harimo abakenyezi donc sinibaza yuko umwana wanje eh, urabiye no ku- ku- kuri twebwe nyine ubwacu turi ngaha dukuze Mhm.
eh, ababyeyi bacu ntibigeze batubwira ngo ngo ngo uku n'uku n'uku n'uku n'uku twarabira akarorero keza ku babyeyi mm, hama ugasanga nuko natwe twakiriye ya mico myiza niko imico fete n'imigenzo yitransimeta nuko natwe twagiye turabyakira ariko ahanini ni ukubwira nti umwana wanje ndamwankuraje gushika kure hashoboka I- ibishobotse azoje yige n'ibyo ntashoboye kwiga akore n'ibyo ntashoboye gukora mm.
hariho ataje y'icyongereza ivuga ngo the sky is the limit Yeah.
nta namwe yemerewe kuzogarukira adashike kure hashoboka kuko ubu iterambere rirashoboka ry'umwigeme tuko mu ry'umuhungu nta namwe yimiriwe Mm, hanyuma hanyuma ngarutse ntibijanye cane n'ivyo twarimo mugabo ko twarinze twinjira mu ngo reka tubigereko iyo sumisiyo yaje ikuraho wa mugani wa niko zubakwa canke iyo umaze kuba muri urwo rwego rw'abapfasoni bavuga ati jewe mu rugo n'abadeje n'aba n'aba minisitiri n'aba icegeraci n'amashingamateka canke iki nshitse mu rugo ntegereza kumenya ko umugabo hari aho we ashika je ntashika iyo sumisiyo uvuga yaje kuraho ka kagani kane ko zubakwa canke abavyumva gutyo onye uyo mugani na mwebwe ntukiba kuko n'umugani wabayeho kuva kera mu Burundi uyu mugani je niyumvaza yuko kenshi eh, mu migenzo y'ikirundi bawukoresha ukutariko kuko hari igihe wasanga nk'umukenyezi yahohotera mm.
mugabo akaca bamucira uwo mugani mugabo ibi bihe byarahindutse agateka k'akazina muntu karateye imbere hari amategeko umuntu wese hose yaba umukenyezi cyangwa uwundi ara- ara- arasengezwa imbere yo gutunganya agahanwa rero i- i- i- jewe uwo mugani wa niko zubakwa n'ubibazo cyane ko bawukoresha kutariko nayo ubundi ibintu byiza biri mu rugo ni byinshi kandi twuha abana bacu ni byinshi Mm.
U- ushitse mu rugo ukamenya kuri nyina w'abana uri wa mukenyezi jewe sinigera sinigera ah, ah, mvuga nti indero y'ikirundi yo kuziko ni mbi ni indero nziza cyane yani indero nziza cyane yafasha abana barabacira imigani bakabereka ukuntu sosiyete imeze ukuntu bakwiye kwitwara rero oh, ngarutse ku cyo wari wavuze umukenyezi endefandama y'igiti cyangwa ubutegetsi aba yahawe n'igihugu ashyitse mu rugo akwiye kumenya ko ari umukenyezi ya kasiketi yari afise akayisiga ku biro hama akaba nyina w'amana akaba wa mubyeyi atanga urukundo akaba wa mubyeyi atanga afeke Mm. pamela nawe akabazo ni ka kandi nyene nabaza donavine wewe aho burundi bushitse mu vyo kubahiriza um, ukungana hagati y'abafaso n'abashingantahe hagati y'umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore musaza wiwe aho burundi bugeze ntambwe bushitse ko uhabona gute urahashima ico uda- nimba uhashima ico ushima ni igiki nimba utahashima ikigwe- ikikwiye gukosorwa ni igiki icyo nemera ni uko tu- tu- turafise amategeko kandi burya gushimwa n'amategeko turafise amategeko menshi cyane meza tukagira n'ayandi yuzuyemo utunenge ku bijyanye n'iby'abakenyezi ariko rero ikibazo aho gihagaze no kuri ayo dufise usanga abakenyezi tutayazi usanga atabyo batubwiye usanga iyo informasiyo atayo dufise usanga tut- tutazi uburenganzira dufise nyine bungana nk'ubu nara- nka- narabonye ku mu- ahantu muri constitution handika yuko abana bavuka ku barundi no ku barundi kazi bafise uburenganzira rumwe mu bwirizwa eh, rigenga ubwenegihugu U- u- ubajije uzosanga abarundi kazi benshi nk'ivyo atavyo bazi kubera nti- ntibaba bafise aho bakura eh, iyo eh, iyo informasiyo ariko ubundi turafite intambwe turiko turatera Eh, no kuba twarose mirongo itatu ku ijana ni intambwe mugabo ni nko gutera ipayi imwe wimirije gutera amapanki ibihumbi bibiri ariko ni intambwe uba wayiteye ikibi ni ugutambira aho uhagaze icyiza ni ugutera intambwe ukava hasi bimwe bavuga ngo buke buke bushikana bushikana
ikirundi umusiba ku mugezi Yego.
Voilà. donc buhoro buhoro buhoro buhoro ukomeza igihonyi ni ni- ni buhoro buhoro si ibintu biba burisikema hanyuma nagira miyere madamu na vime Mhm.
turabye muri bibiliya sena ariko ndigenga muri uyu mwanya sinikoneka sinikoneka ijambo ry'imana ariko bisumeta ku rukundo ibisumeta ku muntu aba benshi rero babitahura ugasanga bumva ngo ngo sumisiyo sumisiyo ugasanga no mu isengero sumisiyo kuva mu minsi itangura gushika ihere niba yabigishije urukundo kandi muri bibiliya bavuga ngo ibwirizwa rukuru ni iki ni urukundo ama ngo mukunde abagore banyu nka kurya i- i- yesu yakunze aba isengero akaryigura Eh, apana kurihagarara ku mutwe Eh.
eh, akayigura Aba- abagore rero bisumeta kuri urwo rukundo rw'umuntu ashobora kubigura ntibisumeta kuri umuntu abahonyera ku mutwe abakubita ngo ntaco ngo kawuka ngo niko bimeze vrema ngo ni ukumwubaha yaba ari imborerwa yaba ari mubandi yaba ari umusambanyi yaba ari umuki ngo ya vrema ngo ngo ca bugufi vrema ngo ca bugufi ngo bizohera ngo ihangane bizokugira bihera bihera erega bizohera pame ntagusiriyemo pamera ntagusiriyemo umuntu amaze kuwagukubita umuntu amaze kuwakurya umutima rwa rukundo ntiruba rugihari reka tuvuga bimwe umuntu amaze kuwagukubita amaze kuwaguhohotera nta rukundo ruba rukirimo urukundo ntiruri ariko ariko rero ni ko uza murigisha mwebwe mwe- mu- mu- muhagararira ku byo mu isengero ko umuntu yisumeta ku rukundo ntiyisumeta ku muntu ariko amukorera ikibi kuko abakenyezi benshi ibyo ntazibamenya mugabo kari agaciro mose nari mu byo mu isengero byo rero ku- ku- ku ruhande rw'iwanje n'ukuri nguma mu mategeko nkaguma mvuga nti turafite intambwe tugeze ko turafite urugero tugeze ko ubu hageze yuko tu- tu- dushimangira kugira ngo dutere iyindi ntambwe rero dutere iyindi ntambwe kuko abakenyezi turi benshi mu burundi turenga i- i- mirongo itanu ku ijana b'aba- b'abarundi bose turi amamiliyoni y'abarundi kazi ni ukuvuga turi nk'igice cy'igihugu cy'abagore none gapame wowe rero aho uburundi bugenze ino saha urahahimba uraharyohererewe canke haracari intambwe nyinshi zo gutera muri ico gisata atariho intambwe kuko urabona nk'umukenyezi w'umwirimizi ruguru umwaka wose uhera aja kurima ava kurima abyara ateka amesa bakimbura umutama wiwe bagaca amubwira ngo reka ndagusororere igite- igitambaro cyo mu mutwe cyangwa ati reka ndagutanira akayeri kandi ariwe byose yabikoze urabyumva hariho utuntu tuba dukwiye ku- ku- kuza tura- tura- ku- ku- tuzoba turaza buhoro buhoro bwa tuzobishikako intambwe irahari yarabaye ndayemera ariko hariho byinshi tutarashikako ariko Yego.
tuzobigerako yego harimo gushaka yego madamu donavine kwizera watubwiye hanze hatatu abana barambarira ati ndabona umusoda akavuga ati "Abana- mama b'abasoda ni iki A- akamo wotera ingo n'imiryango akamo wotera ikibana akamo wotera abategetsi bo hejuru kugira ngo uko kunganisha ibitsina ukunganisha umwana w'umwigeme n'umwana w'umukobwa bihabe ariko vyubaka ikibano vyubaka kazoza kejo k'abana b'aba- b'abigeme n'abahungu kugira ngo twerekeze mu burundi buzira kuzokumira igitsina kanaka n'akara jewe kamuntu utera ahanini ni ugatera ababyeyi kuko harya byose byose bifise eh, novuga ngo la base canke imizi mu miryango bamwe karavuga amategeko amategeko arashobora kuba ahari ariko mu miryango igihe ababyeyi batari sensibilize batari konsiya yuko abana bose bangana imbere y'amategeko ntibiheza ngo bihinduke ababyeyi rero nubahimiriza kwama batera intege abana babo b'abakobwa cyo kimwe n'abahungu kwiga amashure bakaminuza bakiga bya bisata bavuga yuko abana b'abakobwa batiga ejo bundi twarabonye umu- umukenyezi w'umu- w'umusirikare ari muri mu- mu- mu- muri bamwe ba- bakoroka bava mu ndege kijya ni ikintu cyiza cyane gituma n'abandi bana b'abakobwa baterwa intege ariko kandi rero umva umengo byose bifite icyatsi mu miryango babavyeyi nibara basensibilize abakenyezi bigo neza bari muri forum babaye sensibilize kuri rya autonomisation no kuri eh, kuri rya mateme yose baba bariko barakora babaneza bakabitwara mu ngo bakangiza bakashikaza n'aho bakorera n'abo batwaye ukaca usanga kashitseho ubusa jewe ni na kamuntu agatera abavyeyi ko bohimiriza abana babo b'abakobwa cyane cyane ko nibo bamye eh, bakumirwa ariko n'abana b'abahungu nabo nyine basigaye inyuma eh, kwijukira iterambere eh, sinzi ko mwakurikiranye eh, amajambo yavuzwe muri kirya huriro umupfasoni w'ukristo bwavuze ko a- ahimiriza abavyeyi kurungika abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga kukwapa kubera ni ni igisata kitamye gihurumbirwa n'abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga tukabona abakobba b'abamekanishi tukabona abakobwa ah, b'abamenyijiyedari tukabona abakobwa bashoboye gukora imyuga haba bagaheza baka- bakaja hamwe mu- mu mu maasosiyasiyo cyangwa mu makoperative bakiteza imbere bagateza imbere n'abandi bana b'abakobwa ahanini nako kamujentera abavyeyi murakoze Mm, hanyuma inzego nazo kuko urumva hariho ubwo buzima bw'ababyeyi ariko n'igihugu nibaza ngo ah, vyaca amategeko canke vyaca mu bundi buryo bwose hari ico bategereza kugira ngo kugira eh, u- dushike kuri ivyo uvuze Eh, inzego nazo zitandukanye
Ah, inzego zitandukanye ni uko je ahantu zitera ahanini mu gufasha eh, gu- gu- gu- kugira kugira ngo abo bana b'abakobwa nabo nyene baronke ikibanza ni uguha akarorero nko ku mashuri ibyo nk'inyigisho eh, ni uvuga inyigisho zo- zo guhimiriza abana b'abakobwa eh, nko ku- ku- ku ku bintu bya autonomisation cyangwa ibyo kwi- bigahita bigatuma abana b'abakobwa baguma ku ishuri bakabumvisha akamaro kuko abakobwa bateye imbere n'igihugu gitera imbere je nibaza yuko izo nyigisho zikwiriye hose mu nzego zose eh, umweru mukuru ugash- ugakwira hose biraheza bigafasha ngo ntibibe mu ngo gusa ariko nu- na- na- na- no mu nzego zo hejuru ugasanga nabo nyene barabyumva je nibaza ngo iterambere ry'umukenyezi cyangwa iterambere ry'umu- ry'umukobwa eh, riraheza rigatuma ko n'iterambere ry'igihugu riheza rikaba eh, ryiza murakoze Mhm. pamela mubeza akamo ka nyuma utera yaba abapfasoni bagenzi bawe ngo n'imiryango abakiri bato urwaruka igihugu c'u burundi vyaca amategeko canke vyaca mu bundi buryo butandukanye kugira ngo twerekeze kuri bwa burundi bavuga ati haracari hagahaze ariko nifuza ko vyogenda gutya
nibaza ko abantu bategereza guta abarundi dutegereza gutahura yuko urabona kenshi iyo tuvuze kungana bumva ko abakobwa bagira babarengere abakenyezi bagira babarengere ariko aha mugasanga nk'iyo abakobwa bagize nki- nk'ibibazo nkibize gufatwa ku nguvu kugira gute guhohoterwa cyangwa n'ibindi bishobora gushika mu buzima nta ruhara rw'abagabo ubona byose bigaruka ku bagore mama wiwe abakobwa bigenjeje nabi bambaye impuzu ngufi bagize gute ku bwanje mvuga nti twese hari- hari uruhara rw'abantu batatu donc rw'imigwi itatu ababyeyi wabigisha hamwe na- n'in- n'inzego administration si gute ni ukuvuga yuko eh, ababyeyi bumvisha abana babo ko bangana ico ni ca mbere mugabo nzi si- ninakwigisha ninamwi- ninabigisha je ko bangana bagaca baja ku ishuri bagaca babereka ko batangana umva ntashuri uzoba nakoze ni ukuvuga bageze ku ishuri abigisha nibo bantu bagumana abana mwanya munini baba bakwiye nabo kuba bafise inyigisho zikwiye zo kumva kuraba abana bakamenya ko bagakingira abana haka- bakagira amasitrategi yo gukingira abana b'abakobwa apana kurondera kubahana kuko ama kenshi usanga amategeko arondera guhasha abakobwa iyo umukobwa agize ikibazo baca bashaka guhasha baguhashirizamo gutsindayo donc iyo agize ikibazo bagaca batsindayo ahubwo nko kumukingira gushyiraho amategeko amupoteja naho rero inzego zishya zitangura zigirira intervention nazo hakaja amategeko amategeko akingira abana b'abakobwa amategeko atuma umwana w'umukobwa agiye ku ishure aba azi neza ko akingiwe atakibazo aza kugira niyaza gufatwa ku nguvu ntaba ari uwaca apfana ubumaramare a- a- apfa yerera kandi yafashe inguvu atari atari ibyo yari yirondereye we yari yigiriye ku ishure niyafatwa n'umwigisha guco guco harakenewe yuko abantu b'abagabo bahaguruka nabo bakerekana uruhara bafise kugira ngo bakingire abana b'abakobwa burundi bw'ejo Ego, kuko urakoze n'abantu kandi tunganya tunganya ubuntu Ego.
imbere y'amategeko n'imbere y'imana washaka ego nuko nshuti bakunze b'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duce dusozereye ikiganiro muri sanga cuno munsi ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza nirinda no kurinda ikiza ca virusi ya corona Eh, nshimiye cyane rwose pamela mubeza umupfasoni aharanira baharanira agateka kazina muntu na cane cane k'abakenyezi n'abigeme pamela n'ubundi butsa ko wemanga udahigamanga ku- udahigamanga kuri umufeministe twavugana uri ngaho hakurya mu gisagara ca otawa muri canada ejo ijwi rya amerika n'iryongera kukwitura kugira ngo dusangire ibiyago bitandukanye uzotwitabe nk'uko wabikoze uno munsi yego cyane nzobitaba mwakoze cyane kudutumira yego n'uwundi munsi mufite ikiganiro tuzobitaba ego ndashimira kandi cyane madamu donavine kwizera madamu donavine kwizera twavugana ari mu gisagara uh, c'ubutunzi i bujumbura mu burundi uretse ko ari umupfasoni akaba umuvyeyi ni kandi umukirisu avuga ko ahagarara kuri ubwo bukirisu bwiwe mu kubaka urugo no guhimiriza abandi kugubaka neza donavine kwizera ejo ijwi rya amerika rigasura ku kwitura na wewe uzokwitabe nk'uko wabigize uno munsi ego cyane diane nzokwitaba murakoze namwe kuba mwadutumiye eh, Ego.
murakoze ego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze ariko mutwumva muherereye hirya n'ino haba twumva biciye kuri facebook haba twumva biciye kuri youtube yacu canke kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ndashimira abo dukorana batandukanye bamfashije gushira hamwe kino kiganiro diane nahazwe ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo vyose naho ubutaha